<laughs> I called for you, sir. Handsome gorilla. He the grace. Now me dey control everybody for this compound. All these idiots and everybody. Now me dey control them. You're taking a shame to cash me. I'm gonna cash you. For civil service nomenclature, eh, messenger and gunman are the Lucas, 1947. So if you see last time, you you know the, you know they know. This one will be proper Christmas of Gogboraga. Who's bless. Let no man kill grace dey take start. you know where God, where did they come gun you, know where e dey. the wind e will blow and when e will blow fáwọn yàn ṣe ìwèrè oko. mẹ́kù iṣẹ́ ra mo. commander. bring that thing. anytime when i dream i come see say person give me yam e mean say i don get belle. you no dey joke again so joke no comot for dis life life dey change every day o oh, not less. yes daddy you damn right e fucking cool. no let wetin happen for nineteen forty seven repeat itself o. Oh. Hey, if you come here again i go kill you. na here na my dodo na wan take play una love. See the way it be like, see, see, see, see the way it be like, no worry, oh. Why the questions? Ask this nonsense. Hey! Lucas, you do this one. What in the air is going on here? I don't even need a salary. Okay. Um, um, uh, I, I, I, child, I go promote somewhere away from. Let my container yours land straight to the altar. The kind wedding when you want, I go Christmas. Every time I smell madam pass, you broken smell madam. You broken smell madam. I do madam fuck me, but no fuck my family. And bathe you with love, bathe you with love, and you will, you will smell love. I don't like your advice. No, give me advice. I will sing love song to you. Oh, she's catching me now. You are a traitor, I see. You were close to me, but I did not know. Baby, please give me, baby, please give me. Are they? Yeah, Oluwa. Yeah, Oluwa. What is it?